reditse motsweding fm konka bokamoso kwa tshimologong fela a re lebelele fela jalo gore nna re a go ima kona kana gone go ithwala a ke selo se se itumedisang se sentle se se monate mo go bomme ba botlhe ga ke thome pele ka go itumedisa baredi ba lona ke le motsweding fm um ha motho a le pregnant kapo a ithwele go a itumedisa gagolo ga e ba tsotlhe tsamaya hantle ho sena mathata ho hang a pregnancy mm. motho o tlameha hore a bone hore o thabile a phele hantle ntho e bohlokwa-hlokwa ke hore a dule moyeng a thabile go sena ntho tse mo tshwenyang empa ga e ba go na le mathata a kang a medical conditions then e ba matsapa ke gona mo e leng gore go ka ba le mathata teng mm, mm-hmm. bontsi ba nako motho wa mme o lemoga morago ga sebaka se se kae gore go fanofa um eh, e kete ke silwe ke nako e kete yanong ke imile le gore go a bo go diragalang gore ano motho a netefale yanong a netefaletse gore hai shem o imile o hopole gore motho wa mme o tla tlameya gore a bone kgwedi ya gae ka nako e nngwe re matsatsi e leng period o bona kgwedi le kgwedi for mm. motho e leng gore o bona di-period tsa gae kgwedi le kgwedi ha kgwedi e tlhatlhamang e mo palela a sa e bone e feta ka beke e lengwe kapo beke tse pedi ke gona mo a thomang a leka go ipotsa gore go etsagala eng so le pregnancy test tse tse rekiwang ga ke rekwa from the pharmacies ke tsona tse leng gore motho a ka etsa test ya teng a bona kapo a ya ngakeng a ya bona ya ba ba etsa diteko tsa go bona gore o pregnant ka nako e nngwe le pele motho a tseba kapo a etsa ditlhatlhobo tsa teng o na le gore a utlwe a se a sellega kapo a se a sa phele ha monate a se monate ha ya um bookelong ke gona mo a fumanang gore go na le taba ya pregnancy ehe o bua jalo ka go silega a re tsene mo gareng ga mangwe a matshwao ntle le gore um matsatsi ya gago gatlha ke matshwao a feng a mangwe a e le gore o tla lemoga gore ke mo mmeleng go fa haholoholo bomme ba ipona ka nako e leng gore o sa sitwa go ja appetite e ka ya fatshe le ya dijo kapa gona go fellega ke gona go tlang gagolo mo e leng gore le ha a shebile dintso fela kapo di monkgela ha di monkgele ha monate mm. e be le hona mo a bonang gore e ka re mathata a teng kapo go na le ntho e tsagalang and then go tswa mo ke hae ba matsatsi a sathe o tla ba bona gore go na le ntho e tsagalang batho felega kapo nausea re bitsa nausea ke yone e mm. tsalang gagolo gobane jwale go na le dintho tse re di bitsang di-hormones se e leng gore tsa pregnancy di thoma di ya godimo ha pregnancy hormone e ya godimo ke yone e kgosang the nausea kapo go felega ehe ke batla ke kopa re boele ko moragonyana kore ke tlhola ke ipotsa ebile ke palelwa ke go tlhaloganya ke kopa doctor a re netefaletse go na le bomme ba bangwe ba motho o tla fitlhela a le dikgwedi di le tharo kana di le dina ba re ke ne ke sa itse ga ke itse go tlile jang a go a kgonagela gore motho a ka nna dikgwedi di le pedi di le tharo a emeile a sa itse a sa lemogele motho wa mme go a etsagala gore motho a ka ima ebe ga a tshege kapo ga a bone gore o imile ga ngata o tla fumana gore o ntse a tswela pele go bona nako ya ga ya kgwedi mm. ka nako eo ga ngata e a jwale hmm. motho tla ba boneng gore ke e bone but a sa tlhokomelang hore hantle e ne le light light e ka ba ba bua ka mading hore a ka ba khala e hmm. ka bo ha ba motho a ya for matsatsi say a five or six ha matsatsi ao a theoile a ka ya gangwe kapa a bona bikinyana fela ya madi ke hona mo e leng hore a ka nahana hore dintho di ntse di le hantle empa e le hore o se a imile mhm gape ke boela ko moragong yana mo montleng ya go ya ko matsatsing ka ntlha gore um bontsi ba nako re na le go swetsa gore hei ga le ga ga ga kgwedi go tlodile go ra gore e go ile fela jalo ka wena o mo mmeleng mare e bele fa le morago ga dikgwedi di morago ga dibeke di le pedi pele ga o ka taboga wa go dira di-pregnancy test tsa e ka tswaletsa motlhapologo kana e ka tswale tsone tse re di rekang tse e bele fa le o itebetse morago ga dibeke di le pedi e be go tla gape go bo go go diragalang ntho e ngata e tsagalang ka yona ke hae ba go ka ba le taba tse sa thabiseng what we call stress ga ngata mhm. mmele ga o ka wa experience anteredisan stress e ka ba mmerekong e ka ba hae e ka ba in a relationship any form ya stress e etsa go be le an imbalance ya the hormones so ha etsa jalo e affecta everything e tsahalang mmeleng e be le hore mmele wa gago jalo ka ga o tsamaya e le cycle o tswela godimo o ya fatshe ga o tswele pele the o tlameyang go tswela ka pele ka teng because of the hormonal imbalance e be le hore e tiega gore period e tlhae mm-hmm. yaanong a re tsene mo kgangkgolo ya rona yaanong ya go itlhokomela ga o imile o le motho wa mme motho o tshwanetse go itlhokomela jang go tshimologa fela jalo ka mofuta wa botshelo go apara go tlhapa o itlhokomela jang o ka re fa setshwantsho fela sa gore re itlhokomele jang ga re le le mo mmeleng motho ha a le mmeleng ke tla thoma gape mo le mo kileng ka thoma teng ntho ya botlhokwa ke gore motho a bone gore o tla a thabile ha mm. motho a tla a thabile pregnancy ya hae e tswela pele hantle ha ho be le mathata a mangata ho tloa mo e ba ho tshintjha o ho fetola tsela ya go ja mm. mo e leng gore ngata re bua ka gore motho o tlameha gore a je haholoholo dikgorente a je le di-fruit as well a di je a leke gore a bone gore o nwanetse gagolo re bua ka di liter tse pedi tsa metsi letsatsi mm. le le leng o gopole gore metsi a a tlo kenang mmeleng ke ona a le a thulang ka thoko ga ngwana gore a etse a cushioning a mofe space fa o gola se setle le gore motho wa moimana a dule a le hantle re bua ka hydration a dule mmele wa gae o le hantle o tletse metsi hantle go tswa mo e ba taba ya go go exercise mm, mo mm. e leng gore o tlame gore a bona gore wa exercise a itlhokomela a ja hantle a leke gore a se a ba ntho e re itsang constipation ka go ja dijo tse e leng gore tsa mo fa a lot of rusage your high fiber diet e ka etsang gore o ye ntlwaneng o tlhokomose hantle letsatsi le letsatsi mm go botlhokwa go le go kana kang gore o ye tleliniking kana o ye ko ngakeng ya basadi o ye ecologisting ha o emile le gore go tlhokagala gore o ye ga kae pele ga o pepa o hopola gore ntho re batlang gore re bone ke gore ngwana o hola hantle mm. jwale nako ya go ya bona moholokoliwa ga ngata motho tlameya gore a ye beke e nngwe lengwe e ke nne every four weeks mm. kapo kgwedi e nngwe lengwe e ga holoholo ha ha pregnancy e thoma go fitlhela mo le mo a fitlhelang kgwedi ya bo eight hmm. re mo bona kgwedi le kgwedi because so much can happen in four weeks hmm. so le ha o mo bona o tlameya go bona gore ngwana o ntse a gola gantle re check re bona gore blood pressure ya hang e sa le gantle tsukere le yone ke yone re checkang ga ngata tla fumana gore go ba le di uh, malwetse a bang teng ka ba discharge e leng gore le nne ha e bone ka go mm. tlang e tlhaga e tlhaga mo tlhapologong wa gae so ha re fumana re thusa gore bone gore the pregnancy still continue ka gore re thute whatever e bang e ntse e le teng ka nako mo e thole gore le mme lena ha a je hantle o tlo mo bona ga ha o mokala o mo beya scaling sa gae ha, ha tla for checkup ya gae if a sa je hantle ngwana ga ha no gola mme ga no gaina weight eh, ya gae hantle selo tlameya gore o nne mo eletse it's just to beya leitlho and then ka mora kgwedi ya bo-eight then se ba bona every two weeks because ke yona nako e leng gore mathata a mangata a ka tlhaga ka yone towards the end of the pregnancy that's where the problem di ba ngata gagolo doctor wetse ga o bua ka ka go sa je sentle hey bomme malatsinyana re batla go nesa di-figure mane re le mo mmeleng eh a go a kgonagala gore re tswelele pele go di netsa di-figura tse le gore gape motho a feletse a ja sentle a ja balance diet um o ka re neela maele a feng a go ntse jalo ke bona hangata bo mme ba batla go nosa difida ba bolela jalo empa hangata motho o tlameya gore o ba bontshe gore ha a sa je hantle yana mm. mmele wa hae ke mmele o tshwereng batho ba babedi jale ga o kike wa ba wa tsamaya hantle kapa wa tsheketsa hantle le ngwana le yena a keke a gola mm. ntho e ke buang gagolo ka yone ke gore ba rata gore be ba se ba tšhintšha ba se ba ja digonte fela ba se ba mm. sa je dijo tsele tse hagang mmeleng tse re di bitsang di-carbohydrates your starch e leng gore ke yona e fanang ka go gola ga mmele jole ha ngata ke ke ba tswelletse pele ka gore motho la ha ka bona hore o ja papa e e papa fela ha nngwe le ha ile e ha nngwe ka letsatsi ya mo thusa hobane ho tloha mono mmele wa hae o wa fokola mm. yo bagaetso a re tlogeleng go nesa difigera turile mo mmeleng e go na le motho mogare mo soma mabedi le borobongwe metsotso ga kuregile ya some le bongwe mo setšhene sa go motsweding fm konka bokamoso re bua jalo ka go itlhokomela ga o le mo mmeleng wena ga e le gore mosadi wa gago mo mmeleng o netse go nesa ka ka bo difigera o netse go ja um maungo tsatsi le lotlhe he etlhe morore he emmawe boa koo um o tle o kgone go itekanela o tlanetsa difigera o fetsa go pepa mane tla re utlwe fela jalo dipotso tsa gago re na le kakano gynecologist sa rona e leng dr karabotlale go kamosa dipotso tla re utlwe fela jalo gore moretsi wa rona ene a reng madume auslebo mhm. nna ke batla go botsa fela gore kante why ga ke imile be go diragala gore ke a kgwa ke mhm. phela ke e kgwa full time and then ke phela ke tletse mathemoganong like motho o fere ga sebete full time and then e be ke lwala for nine months yotlhe ke ro ke raya gore ke lwala bolwetse bo bo serase mare ga ke ya doctor doctor e re a gona bolwetse mare nna ke lwala ebile ke palelwa le ko go tsamaya ke fela go fela ke a leboga oslebo o bua le ladies lesele mo grot mariko okay ladies. hi lebo ke kopa go botsa gore nna re ge motho a imile mm. o simolola go bala ka kgwedi e o tlotsweng ke kgwedi ka yona ore ka kgwedi e latelang for example ga ke tlotswe ke kgwedi ka january a ke simolola go bala ka january mm. ore ke simolola go bala ka february ke a leboga ke tla reetsa mo radiong ra leboga o simolebegeng le abele ke nthabiseng ke a utlwa o ntse o bua ka boimana ke reditse mo radiong mm. nna re ne re na le moimana ko gae mo ngwageng o fetileng go fitlhelela ngwagao a ba pepa ka july mme se se botlhoko gona ga re setlhele re utlwa boitumelo ba gore re na le lesea mo jarateng re setse ka botlhoko ba gore mmago lesea o ko icu morago ga gore a fetse go belega ke kopa thuso ke kopa thuso mhm okay eh, dr tlale e eh, baretsi ba bararo ba rona ke ba ba boditse dipotso oslady se ene a re o feregwa ke sebete go a goile nine months e yotlhe a tlale mathemogane nine months e yotlhe a lwale nine months e yotlhe e mathata e tlabeleng o mongwe o batla go itse fela jalo gore e o bala go simologaleng gore o emile jang a ke ka yone kgwedi eo kgotsa kgwedi e latelang o mongwe a re ke solofela gore ga ke tla e ba sente ke itsenya mo kakanyo le mo maemong a gagwe phoso e ka tswa e diragetse kae ga motsadi a fetsa go pepa ebe a re tlogela kana a ya ko icu ngwana kapa motsadi mo motsadi le a fetsa go pepa ebe a tsena mo icu mme a ba feletsa tlhokofetse gore matsapadi a bodi a tsere kae fela motho a fetsa go pepa e bo go feletsa go nna le di-complications go tlhakatlhakana fela um ha ke thoma ka ya mathomo potso ya mathomo ke mo le mo leng gore ho etsagalang gore ha o ba pregnant re buile ka di-hormones tsa pregnancy jale ha o thoma in the first twelve weeks tsa pregnancy the hormones di tla ya godimo ke ka mokgwa o batho ba bangata ba bang le yona go dibete kapa go ba le mathe a mangata in the first trimester empa go tloa moo after twelve weeks go ya bofelong di-hormones di a stabilize they go down unfortunately for batho ba bang ya etsagala gore dibeng tse di le godimo di mo fa tsela eo e leng gore e monate ya pregnancy e nang le mathe e nang le right through the pregnancy mm -hmm. Mm-hmm. and then counting for pregnancy o gopole gore ha motho a bona kgwedi ha ngata o tla e bona hape ka mora dibeke tse ding tse nne four weeks jalo ha ngata go tsala gore ka nako e ovulation e leng ka nako e lehe le tswang le le le tla kopana le peo ya ntate di tswa two weeks after the date ya ya ya ya menstruation so le ke yona nako e leng gore pregnancy e thoma ka yona ngata batho ba tlela go bala from ka nako e neng ba misa period empa ba imile two weeks later jole ideally o tlameha gore o bale kapa o counte from nako ele e lehenne le kopana le peo ya ntate ka yona ke gona mo pregnancy e tlohang teng mhm borra ke re le lona la utlwa Mm -hmm. okay. for ICU ha molwetse a tla iphumana kapa mme a tla iphumana a ile ICU botswa ka mabaka a mangata e ka ba taba tsa hypertension or um, hypertension ha blood pressure e ile hodimo ke hona mo e leng hore ba le bothata teng kapo if hula e tswala hore ka nako e motho a belehang e be o ile a tswa madi a thuta haholo ke tsona haholo tse dintho tse re di bonang di etsahala taba tse kang tsa malwetse le ona ntho tse kang infections pneumonia um h i v ke tsona tse leng hore pregnancy hangata e imela mmele e etsa mmele o be weak jole ha e ka ka nako e motho a pepang ka yona e be e le go ba le di-complications e semelo wa gae ga o be le nako ya gore o recovere gantle ka nako ke gona mo e leng gore ga re latlhegela ke bomme mm mm mm-hmm. o oh, okay ka jalo mama fa le o tshwanetse tota a boele ko ko ko ngwana bona na pepela ko teng a go dula fo fatshe dingaka di mo tlhalosetse gore ehe gore go diragetse jana gore motho ile a fetsa go pepa ba feletsa a le mo ICU mme ga a kgona go tswa a ba feletsa a tlhokofetse gore a re o tshwanetse eno doctor re boele ko go ele ya ntlha motho a re o lwala kgwedi nine months otlhe wa lwala ntle le go feroga ke sebete le go tlala mathe mo ganong mare kgang ke gore a tlhakatlhakana nine months yotlhe nine months yotlhe kao fela o ya tlhakatlhakana bane jale ka ga ke boletse if di-hormones tsa gae a di a buela sekeng ga di a balansa gape ke mm. tla dula di le godimo and ke tsone tse tlo mo fa um nosia le go sellega go sa feleng mhm. re bue jaanong ka ga re feleletsa di di di di tlhako eh nako tse dingwe bagolo batle tle ba omange ba re retswe mo di-healing eh nako tse dingwe ba tle ba omange ka mokgwa re tle re dule ka teng gore ee ga o imile ga wa tshwanela go dula jalo eh motho a, a di siame di-healing kana ga di a siama le ka mokgwa o tshwanetse o dule ka teng le go tlhokomela mokwatla wa gago ke tla tsama ka yona taba ya ho tlhokomela mokwatla wa motho ha a imile o mm. gopole gore ha pregnancy ntse tswela pele um umbo ya hola e ba golo e mm. imela mokotla wa teng jwale go ba le mathata ha o wala dieto tsele tsa di-hill ha gona balance ha ngata e ba go tshogela le gore motho if a wetse di-hills ha na stability o fita gore a isupport-e gore a ka ema a ka iphumana a wele which is a problem for mm. yena as molwetse le for ngwana a teng ka go yena jole re batla motho e leng gore o ba stable ntho e nngwe gape e tsagalang gore ka yona nako ele ya pregnancy ga motho a itlhotse go ba le what we call dilution ya madi mmele wa gago ga wa itekanela ga o strong enough go mm. na le gore a ka ba le e sedidi a iphumana a le weak jale we want ntho e leng gore ga o ka ba le eng kapa eng e tsagalang you are stable on a hill you can o iphumana o ile ga bonolo mm, mm-hmm. Hmm. doctor re lebogile thata re lebogetse nako le tshedimosetso le thuto re neetseng yone mo tsatsi la gompieno re a leboga re a leboga mme mme ke kopa go feleletsa ka gore tabeng ele ya dijo hmm. di-vegetables haholo tse tse re reng ke green leaf vegetables ke tsona tse fanang ka ntho e re e bitsang iron hmm. madi a botlhokwa haholo mmeleng wa motho wa moimane jale your spinach beetroot broccoli um sebete e ka ba sa kgogo e ka ba sa e sa kgomo le mm. tsona se a thusa red mm. meat fish le tsona di a thusa ke tsone tse leng gore go na le gore motho a iphumane a ja di-vegetables tse dingwe tse ka thoko tseo ke tsone tse tla o thusa ditapole le tsona matsampane a di thusa ka calcium e leng tsona tse lekelang for moima motho wa moimana le mmele wa gane dr tlale re lebogile thata kere ke re lobile ma ke ngaka rona ya basadi dr karabo juliet tlale ke gynecologist kwa night care waterfall city kwa midrand re re buisana le ene jalo ka go itlhokomela ga o imile um oseke seke mo sexi re tla bo bona tlheng bathong ga re ime ga re fetsa go ima ga re fetsa go pepa bodihile nyana kwa wa bona aparang sentle le se ka inganga wa bona um le le go ja o seka re o seka re o batla go I'm watching my date ole mama mama mama died ole mo mmeleng ha eh, e ewa ga e bereke ba gaetso a re tswe mo dilong tse dingwe tse tlhokomela ngwana o itlhokomele o je sentle o tswe mo diong tse dintsi tse um eh, ga o fetsa go pepane ke gone o tla tsena mo go tse dingwe tse dintsintsi tse e ke a bona megala e tsweletse pele go lla ke nagana gore um re ka e tsweletsa kgang e ka tsela e nngwe gape re tsweletsa kgang ya go ima le go itlhokomela o reditse motsweding fm konka bokamoso